mandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro bya rino genekerezo rya gatandatu ukwezi kwa mbere muri bibiri na cumi n'umunani mwumva ku mirongo migufi ya shotwaves kura twumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika turi no ku rubuga rwa interineti kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com no kuri facebook vowa radiyo yacu ibiganiro bya kino gitondo biremesheje na joe diane ninahazwe muti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa kumi na zibiri aza ko ari dusangira ijambo amakuru tuyafitiye tuyahere mu gisata c'ubutungane mu burundi aho urunani rw'abashingwamanza bakurikiranira hagufi ibyaha bishobora kuba vyarakozwe mu gihugu c'uburundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bamenyesha ko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani urangiye bamaze gushikana amadosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu muri sentare mpanabyaha mpuzamakungu ikorera irahe mu buhorande muri ibyo byaha bakurikiranira hagufi harimo ubwicanyi bw'ikivunga guhohotera kiremwa muntu canke gufata abakenyezi ku nguvu urwo runani rwizeye ko umwaka wa bibiri na cumi n'icenda uzorangira hamaze gusohoka imitahe yo guhagarika bamwe mu nzego za leta bakekwa ko ivyo vyaha ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu kigali Pierre Claver niyo nkuru abashingwamanza baburanira baburiye ababo n'ibyabo hamwe n'abahuye n'amabi n'ibyaha bishobora kuba byarakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu barashima aho bagejeje igikorwa mu kiganiro cihariye metre armen yongere umuhuzabikorwa mu runani rwabo yahaje ijwi rya amerika avuga ko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani waraye uheze bamaze gushikana amadosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu y'abantu bakorewe amabi imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI.
ubu rero umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'ido n'ido y'urwo rubanza kuko twarashikanye amadosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha hama aho rero hariho n'ayandi y'amabi abandanya akorwa tumwa twakira twifuza kurungikira ibiro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ubu rero bariko bumviriza iyo miryango n'abo bahohotewe ubuzima ariko mubo bumviriza barumviriza n'abandi baza nk'ivyabona nk'abakora mu nzego za leta abo baba barabonye ubwicanyi buriko burakorwa abo baba bakora mu nzego zitandukanye za leta kugira bishobore gufasha biha umuco iyo sentare ku itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi niyo sentare yatangaza icese ko abacamanza bayo bahaye uruhusha umushikirizamanza mukuru madamu fatu bensuda gutangura amatohoza nyezina ku byaha bishobora kuba byarakozwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu metre aromere niyongere yabwiye ijwi ry'amerika ko igikorwa kizoca gikurikira uno mwaka ari ukurungika imitahe mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwa ko ibyaha umushikirizamanza ahegeje kwerekana neza yuko ibyaha byakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ibyo byaha akagira n'abo ashengeza mu butungane nicyo gikorwa barimo rero bari mu matohoza turi nk'abashingwamanza turi ko turobananya tubaha ibintu byerekana neza yuko ibyaha byakozwe tubashyira hamwe n'abakorewe ibyaha aribo abituye sentare mpuzamakungu mpanabyaha aribo duserukira twebwe hama tukana bereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco ku byaha byakozwe tukibaza yuko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hashobora gukurikirana bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icyaha abo bakekwa ko ibyaha nka byose biri mu madosiye abo bashingwamanza bashikirije sentare cpi n'inzego za leta muri ibyo byaha harimo ubwicanyi bw'ikirenga guhohotera agateka akazina muntu n'ibindi hariyo bafashwe ku ngufu cyane cyane abakenyezi n'abigeme hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu hariyo amadosiye ajyanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi bukabije ibyo byose twabihaye iyo sentare kubera tuzi yuko biri mu byo iyo sentare ishinzwe mu gukurikirana abituye iyo sentare bose ubu unye bariko baraza gutanga ivyo ibyemezo abava i bujumbura abava mu burundi abava mu bihugu bahungiyemo urabona neza yuko abantu bashaka gukorana gufasha guha umuco umushyikirizamanza wasanga mpuzamakomanabyaha n'abakora mu nzego za leta n'abari bakora mu nzego za leta n'abandi bari mu burundi baraguma batanga amakuru kandi bakemera yuko bashobora mu gihe bakingiwe botanga ibi byemezo byerekana yuko ibyo byaha byakozwe kandi bakadumako n'urutoki n'abakoze ibyo byaha kuva itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uburundi bwarikuye ku mugaragaro muri iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi icyo gihe emero lantine kanyana umushikiranganji w'ubutungane yaciye aboneraho akaryo ko kumenyesha ko hamwe ibyaha biri mu madosiye yashikirijwe cpi byoba byarakozwe bizohanigwa mu burundi gutyo ko ayo madosiye yose uburundi bwitwariwemwo ari mfagusa ntitwaje kuvuga yuko mu burundi ibyo byaha bitazohana oya amategeko mpanabyaha y'uburundi aravuga neza ko ukoze icyaha cy'ihonyabwoko ibyaha byo guhomenabunwa n'ibindi byaha byose biriya sentare yotegerejwe kujya gukurikirana hamwe igihugu kitabikurikiranye biri mu mategeko dutegerezwa kumenya yuko icyaha nk'icyo gishyitse mu gihugu tutabikurikirana duhiriwe duhishije nta byaha by'ihonyabwoko byabaye mu burundi nk'uko babivuga nta byaha by'agahomenabunwa byabaye ngaha nk'uko babisigura kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega byari kuba byabaye urubanza none murabona ko tuvuye atarubanza turagira leta y'u Burundi kandi yagiriza iyo sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu vya buraya bidacana uwaka no Burundi naho biri uko umushikirizamanza mukuru w'iyo sentare wewe yemeza ko amatohoza ku vyaha vyakozwe imbere y'iyo tariki atakibuza ko abandanya maze abazokwagirwa bagashengezwa ivyaha bibagiriye bagakubitwa intahe mu gahanga Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika arakoze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru acakorerwa mu ngata na Placide Magambo mu makuru yaranze igisata ca sport n'imikino mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani
mu makuru y'imikino yaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani tuyahere mu mupira w'amaguru igikombe cy'isi ku nshuro ya makumyabiri na rimwe cyabereye mu gihugu cy'uburusiya guhera ku matariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa gatandatu asozwa ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa karindwi nk'uko abakurikiranira hafi imikino y'igikombe cy'isi babimenyereye buri mikino y'igikombe cy'isi igira indirimbo iyiherekeza indirimbo nayo rero ni yaherekeje igikombe cy'isi giheruka mu Burusiya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani icyo gikombe cyaje kwegukanwa n'igihugu cy'Ubufaransa gitsinze Croatia ibitego bine kuri bibiri kuva iki gikombe cy'isi cyatangira gukinwa mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu irushanwa riheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani niryo ryashowemo ingengo y'imari nyinshi ku buryo butigeze bubaho yatwaye akayabo ka miliyari zisaga cumi n'enye z'amadolari muri icyo gikombe cy'isi kandi ni nabwo bwa mbere hakoreshejwe uburyo bwo gukemura impaka abasifuzi bifashisha amashusho ya videwo mu kibuga hari ku nshuro ya kabiri ubufaransa bwegukana iki gikombe mu mateka yabwo iki ni igikombe kitahiriye umugabane wa afurika yari ihagarariwe na nigeria senegal misiri tunisiya na maroc nta na kimwe muri ibyo bihugu cyarenze umutaru byose byaviriyemo mu majonjora ku rwego rw'amatsinda ntawavuga amakuru y'umupira w'amaguru yaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani atavuze ku mikino ihuza amakipe yabaye aya mbere iwayo ku mugabane w'uburayi ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espanye yaciye agahigo bwa mbere mu mateka y'iki gikombe ubwo yegukanaga iki gikombe mu myaka itatu yikurikiranye ubwo kandi yari iyobowe n'umutoza Zinedine Zidane nawe ubwe yigeze guhesha ikipe ya Real Madrid icyo gikombe ubwo yayikiniraga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri naho ku mugabane wa Afurika ku matariki ya cumi n'umunani kugera kuri makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize mu gihugu cya Algeria nibwo habaye amarushanwa yiswe All African Games niryo rushanwa ryakira abakinnyi benshi ku mugabane wa Afurika haba mu bahungu n'abakobwa bavuye mu bihugu byose bigize uwo mugabane mu mwaka ushize igihugu cya Misiri nicyo cyegukanye imidari myinshi muri ayo marushanwa aho abakinnyi bari bayihagarariye bakusanyije imidari cumi n'irindwi yakurikiwe na Nigeria Croatia yegukanye imidari cumi n'umwe mu bihugu byo mu karere Uburundi nibwo bwitwaye neza aho bwaje ku mwanya wa cumi na kabiri bwegukana umudari umwe mu mukino w'intoki wa basketball mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri shampiyona y'abakinnyi babigize umwuga ku mugabane wa amerika ya ruguru izwi nka nba ikipe golden state warriors yongeye kuyegukana mu myaka ibiri yikurikiranya mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi na bibiri na cumi n'umunani umukinnyi ufatwa nk'umuhanga kurusha abandi bakinnyi ku isi lebron james amaze gukina imikino ya nyuma yose ihuza amakipe yabaye aya mbere mu karere k'iburasirazuba n'uburengerazuba burengerazuba bwa amerika guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri kugera uyu mwaka ushize aho yakinaga mu makipe atandukanye ya miami heat cleveland cavaliers naho mu mwaka ushize yimukiye mu ikipe ya los angeles lakers mu mukino wa tenisi inkuru yavuzwe cyane kurusha izindi mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani ni ukugaruka mu kibuga h'umukinnyi ku rwego rw'abagore Serena Williams w'imyaka mirongo itatu n'irindwi wari uvuye mu kiruhuko amaze kubyara yabashije kugera ku mukino wa nyuma mu irushanwa rya US Open atsindwa n'umwana w'imyaka makumyabiri ukomoka mu gihugu cy'Ubuyapani Naomi Osaka Serena Williams yari amaze imyaka ibiri adakandagira mu kibuga yaherukaga mu kibuga mu irushanwa ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu kwezi kwa mbere aho yari yatwaye igikombe cy'irushanwa rya Australian Open mu gihe yari atwite mu mikino ngororangingo ya atletisme inkuru yavuzwe kandi ni iy'umurundikazi francine niyonsaba wisubije umudari wa zahabu muri metero magana inani mu marushanwa y'isi yaberaga mu mujyi wa birmingham mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu gihugu cy'ubwongereza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kandi usize abakinnyi bo ku mugabane wa afurika bamaze kwesa imihigo ku rwego rw'isi mu mikino ngororangingo itandukanye gudeta kebede ukomoka mu gihugu cya ethiopia yesheje umuhigo wa mbere ku isi mu basiganwa mu gice cya marathon beatrice chepcock ukomoka mu gihugu cya kenya yesa umuhigo mu marushanwa yo gusiganwa usimbuka inyiramende naho selemon balega ukomoka muri ethiopia yesa umuhigo wo gusiganwa mu cyiciro cy'abagabo bari munsi y'imyaka makumyabiri biruka uburebure bwa metero ibihumbi bitanu eliud kipchoge ukomoka mu gihugu cya kenya yesa umuhigo ku isi wo gusiganwa muri marathon naho abraham kiptum ukomoka muri kenya nawe yesheje umuhigo ku isi wo gusiganwa mu bagabo mu gice cya marathon
arakoze mugenzi wacu Placide magambo kuri ayo makuru y'inkino yaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ndabibutse ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya duca dutandukira ikiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo
turabasuhuje kandi tubahaye ikaze inshuti bakunze baradiye ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika mu mwanya nk'uyu njye wumva kuri mikoro ndi ije ememu hawe nayo abafatanyije na mugenzi wanjye mariceli singizwe iki kiganiro gihagarariwe na nijya na roje ku buhanga bw'ibyuma ni mizero kirisipi hashize iminsi mike minisitiri w'intebe mu rwanda dr edouard ngirente atangarije sena ko mu rwanda hari umushinga w'itegeko uri kwigwa wakwemerera abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani kujya bahabwa serivisi zo kuboneza urubyaro iyo rero niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi aho muri studio turi kumwe n'abatumirwa batandukanye bagiye kudufasha gusesengura kuri iyo ngingo ibumoso bwanjye ndi kumwe na madame ntirenganya claudine umusanzwe mumumenyereye mu biganiro bitandukanye cyane cyane bijyanye n'imyororokere madame ma claudine tubaha ikaze iburyo bwanjye ndi kumwe na mama pasiteri clementine uwamahoro mama pasiteri tubaha ikaze turi kumwe kandi n'uwa nyirigira viviane nk'umwe mu bagenerwabikorwa b'iyo gahunda viviane namwe tubaha ikaze
ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bwagaragaje ko abana ibihumbi cumi na birindwi na magana atanu abantu batewe inda bari munsi y'imyaka y'ubukure tubatangira mutubwira mwe muri make ese madame Roma Claudine uyu mushinga urawumva ute njyewe uyu mushinga ndawushyigikiye kubera ko mba nibaza ko ubundi kuvuga ko umuntu akwiye guhabwa serivisi zo kuboneza urubyaro bitagakwiriye no kuba umushinga w'itegeko kuko byagakwiriye kuba uburenganzira bw'umuntu niba umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu ageze mu bugimbi n'ubwangavu turabizi twese ko umubiri we urahinduka hari igihinduka hari ubwo bushake bwo gukora imibonano butangira kuza bamwe baba bafite ubwo bushobozi bwo kuba bakwifata kandi kwifata ni kimwe ah, mu buryo bwo kuboneza urubyaro njyewe niko mbifata kubera ko kuboneza urubyaro mbifata ah, nko kuba umuntu afite ubushobozi bwo gutangira kubyarira igihe ashakiye akabyara umubare w'abana ashaka kandi akarekera kubabyarira igihe azashakira Ah, ngira ngo madame ma byari bisanzwe bimenyerewe ko mu rwanda abantu bahabwa serivisi zo kuboneza urubyaro ni abashakanye nabo babyumvikanyeho none umuntu aribaza uyu mushinga ni icyo uje kunganira kuri gahunda zari zisanzweho cyane ko hagiye gushyirwamo n'abana bato batarageza ku myaka cumi n'umunani ubundi gahunda zo kuboneza urubyaro tuzifata yuko ari izihabwa abarushinze kubera ko buri gihe duhita twumva ngo ni ukujya gufata ibinini tugahita twumva ngo ni ukujya gushyiramo agapira ariko tukibagirwa ko harimo no kujya guhabwa ya makuru tukibagirwa ko harimo no kujya gusobanurirwa ko ushobora no kwifata n'uburyo wakwifata n'uko byagenda tukibagirwa ko harimo n'uburyo bwo guhabwa agakingirizo tukibagirwa ko ibyo byose birimo ntabwo rero njyewe nshobora kuvuga ngo gahunda zo kuboneza urubyaro ngo zakagombye kuba iz'abantu barushinze kubera ko nk'uko mwari mumaze kubivuga n'abakiri batoya nyine birabashyikira bakabyara kubera iki kubera ko imibiri yabo yatangiye kugira bwa bushobozi bwo kubyara bakeneye rero amakuru ahagije kandi bakeneye no kubona ubufasha bwose bushoboka mama pasiteri mwe uyu mushinga w'itegeko muravugaho iki yewe ku myizerere yacu turabishigikiye kuko hari ibintu byinshi birinda kubera ko abana barimo baratwara inda ugasanga nk'umwana w'imyaka cumi n'itanu atwaye inda ariko yaboneje urwo rubyaro ndumva ko iyo nda itari muri gahunda itabasha kumugeraho ariko amadini menshi ntabwo abyemera kubera imyizerere yabo kuko baba bavuga ngo ni ukwica ndetse bakajya no muri bibiliya ugasanga hari aho havuga ngo ntugasambane ubwo rero iyo umuntu yageze muri ibyo byo- muri ibyo bavuga ko bashyigikiye gusambana ariko njye ku bwanjye ndumva ko iryo tegeko ndarishyigikiye Ah, ngira ngo mama pasiteri mu nyigisho mutanga mubwira urubyiruko n'abandi ko gusambana ari icyaha mwe mwumva ibyo bidashobora kongera ikibazo cy'ubusambanyi mu rwanda tubabwira ko gusambana ari icyaha nubwo bamwe babirengaho kandi noneho no kwica gukuramo inda nabyo ni icyaha gikomeye tubabwira no kwirinda munyemereye nkunganira mama pasiteri nibaza ko ny'amadini nabo bakagombye kumva ko nahitamo ejo cyangwa ejo kwifatira umukristo muzima udafite virusi itera sida cyangwa se utarabyaye umwana inda atifuza kubera yuko ya- yakurikije gahunda zo kuboneza urubyaro kurusha kumwakira ari muri bya bibazo byose kubera yuko atigeze abona serivisi viviane ngira ngo umaze kumva icyo madame makorodine yabivugaho na mama pasiteri nkawe nk'urubyiruko ukaba n'umwe mu bagenerwabikorwa uyu mushinga w'itegeko uravugaho iki kuri nge ndumva ntabwo mu by'ukuri ari ibintu byiza kubera ko ngiye ndumva bizashyigikira ubusambanyi cyane cyane n'ubwomanzi kubera iki mu gufata iyo miti mu by'ukuri mu kuboneza urubyaro bazaboneza urubyaro ariko izo sida ntabwo bazazirinda ese niba umwana w'imyaka cumi n'itanu yemerewe kuryamana n'uwo ashatse kubera akazi katabyara ese azagira ubwoba icyo gihe no kwica yakwica tuvugishe ukuri ubwo naramuka aramutse amenyereye ko n'ubundi nzaboneza urubyaro nta kibazo ese ubundi araboneza urubyaro atazi niba azana- azanagira ajya numva nta kintu cyo kudufasha ahubwo uje kongera ibibazo kuko u- leta mu by'ukuri iri, iri kwirinda inda ariko inda za ndwara zizava muri ubwo busambanyi iri gupromotinga ndumva leta mu by'ukuri iri gu- iri kwatsa umurego w'ubusambanyi aho Ahubwo hari ikigo kugira ngo- nashaka kubivugaho bivuze ngo ngo leta ngo iri gupromotinga ubusambanyi rwose aho ngaho uba ubeshye cyane ikindi kandi nanone kuboneza urubyaro ntabwo uvuga ngo ngo baraboneza urubyaro bareke kwirinda izindi ndwara kuko n'uburyo bwo kuboneza urubyaro harimo kwifata uburyo bwo kuboneza urubyaro harimo agakingirizo ni ukuvuga ngo agakingirizo ariko wahisemo kuko iyo u- u- ugiye guhabwa gahunda zo kuboneza urubyaro muganga arakwicaza akakwereka ibihari akakwereka ko kwifata bihari gukoresha agakingirizo bihari akakwereka yuko ushobora gufata ibinini runaka akakwereka n'ingaruka zabyo donc akakwereka buri kimwe noneho wowe ugahitamo ntabwo rero ushobora kuvuga ngo umuntu ngo azaba agiye kwandura izindi ndwara nuhitamo agakingirizo izo ndwara zindi ntabwo uzajya kuzandura ariko niba ufite umuparitoneri umwe ari naho bavuga bati ukundana n'umuntu umwe kandi mujya mukora imibonano mpuzabitsina mwembi mwaripimishije murabizi neza ko nta sida mufite icyo gihe mushobora kuvuga ko hari ikindi turi buhitemo kitari agakingirizo hanyuma kandi nanone ntabwo ngewe njya nemera umuntu uvuga ko iyo bavuze ngo gahunda zo kuboneza urubyaro ngo bibabwiye abantu bagiye gusambana ntabwo ari ibyo ubu se buri munsi iyo ugiye kuri butike ukabona bacuruza udukingirizo wumva gusambana ubyifuje ntabwo bishoboka gusambana ni ikintu umuntu atekerezaho cyane hari abana bashobora kuba bari bato bagatinya gusambana kuko azi ko wasambanye yasama yatangira gukoresha iyo miti akumva ko nta kibazo akaba yagenda asambana n'uwabonye ariko rero ubu ngubu utekereza ngo nsambanye ngo nasama ngira ngo ababitinya ni bakeya kubera yuko barabizi ubuse abantu bose ntibabona ko hari udukingirizo ahubwo ikibazo gihari kudahabwa uwo mwanya ngo agire iyo ribete ngo yumve ko n'aka gakingirizo ashobora kujya kukagura rimwe na rimwe ashiduka yagiye gusambana atagakoresheje yandi akaba arayitwaye kandi igihe yari kuba ashyigikiwe yashoboraga kujya gufata aka gakingirizo nyine akabikora ariko yirinze n'iyo nda madamu wema hari ikintu ndi kumva hari imvugo iba mu rubyiruko igira iti nta kurira bombo mu ishashi ni ukuvuga ngo urubyiruko ntabwo azahitamo kujya kurira bombo mu ishashi nk'uko babivuga ubwo baba bavuga agakingirizo ntabwo azahitamo kujya kurira bombo mu ishashi kandi azi ko hari indi miti yafata cyangwa se yakoresha ubundi buryo kugira ngo dukuyemo ubwo kwifata kwifata ntabwo tubivugaho cyane nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro erega n'ubundi biriya binini basanzwe babikoresha ngenganira na benshi ahubwo bakabikoresha nabi kubera yuko batabona abaganga babibasobanura ngira ngo mbere yuko dukomeza reka nsabe kirisipi ku buhanga bw'ibyuma twumve icyo abaturage bo mu karere ka huye twaganiriye babivugaho turakomeza mu kanya ni ugushyigikira ubusambanyi ukumva ngo umwana mutoya ngo agiye kuboneza urubyaro araboneza urubyaro adafite ibyo ni agahomamunwa simbishyigikiye rwose kuvuga ngo nibaramuka babonye iyo miti bazishora mu busambanyi n'ubu barabukora butemewe aho mbona ibintu bimaze kugera njye mbona bikwiye yuko abana bafite imyaka iri munsi ya cumi n'umunani ko bahabwa serivisi zo kuboneza urubyaro yego rwose kuko bizaturinda wajyaga ucikwa gatoya ugakora imibonano mpuzabitsina wenda idakingiye ugashiduka urasamye ariko ibyo ngibyo bizakurinda gusama aho wenda wakomeje gushyiraho ubundi buryo bwo kubirwanya ariko kuboneza urubyaro umuntu ari munsi y'imyaka cumi n'umunani ntabwo ibyo bintu ari byiza numva byateza n'ikindi kibazo mu rugo nk'umuntu nk'umusore ashatse umudamu byateza ikibazo mu muryango kuri ngewe rwose ndumva atari igitekerezo cyiza ni ukubashishikariza gusambana ko nimba babemereye ngo muboneze urubyaro kuri iyo myaka iyo waboneje urubyaro uba wumva nyine ko nta kintu utinya urasambana igihe cyose ubishakiye ubundi uko byakagenze abantu bakifasha ariko rero bigaragara ko bemerewe bakaboneza urubyaro ibyo byose ntibyabaho umubare w'abantu bapfa bakuramo inda wagabanuka byatuma bishenye ngo kuri iki gihe gusa ntawamenya bazajya bazibyara zibatunguye ariko ubundi ntabwo bikwiye mu itegeko urubyaro uboneza n'ubundi umuntu urufite ntabwo wajya kuboneza urubyaro udafite uwo mubyarana kuko uri kumva niba ugiye kuboneza urubyaro utarashaka umugabo ubwo se nushaka umugabo biba bizagenda bite ku murongo wa telefone turi kumwe na csp dogiteri nkubito pascal ni umuyobozi w'ibitaro bya muhima none dogiteri uyu munsi mu kiganiro cyacu turi kuganira ku mushinga w'itegeko ujyanye no kwemerera abana babonetse imyaka cumi n'umunani guhabwa serivisi zo kuboneza urubyaro nk'amwe musanzwe mukora muri izo serivisi uyu mushinga w'itegeko muravugaho iki ibi ku bwanjye nk'umuganga cyane cyane bw'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'ababyeyi yego uyu mushinga numva ntawushyigikira mubona ari iki gishya uyu mushinga ugiye kuzana muri serivisi zari zisanzweho muri serivisi zari zisanzweho ikintu gishya ni uko umwana buriya ntashishikarizwa kumva ko kuboneza urubyaro ari ingenzi ndetse haba ku buzima bw'igihugu ndetse no mu buzima bw'umuntu ku giti cye bizaba ari ibintu byubaka sosiyete cyane cyane ugenda bibwira cyane kubera hari n'impamvu tujya tubona nk'abana hari abana bigaragara ko barabasama igihe kitaragera ndavuga kuri iyo myaka y'ubukure ugasanga bibaviriyemo ingaruka izo ngaruka ugasanga akenshi biterwa n'uko aba ashaka kugira ngo ibyamubayeho atabigaragaza urabona nk'umwana ashobora gusama yego yari mu mibonano mpuzabitsina yaba yashutswe yaba yabigiyemo ku bushake ariko inshuro nyinshi usanga aba yanashutswe noneho kugira ngo byo kugaragara ashaka kugira ngo nk'izo nda bazivanemo ku buryo budasobanutse bunyuze mu zindi nzira ugasanga bibaviramo ibibazo byo gutakaza n'ubuzima dogiteri mubona ibingibi bidashobora gutuma abana bari ku myaka cumi n'umunani abakiri bato bishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi bitewe n'uko bafashe iyo miti ibarinda gusama oya buriya ni uko tubifata wenda ngo umwana tuzaba tumushoye mu busambanyi ariko mbona iki- icy'ingenzi ari ukwigisha kuko ntabwo tuzaba tumuhaye ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro kugira ngo tumubwire ngo noneho uba uhawe uburenganzira kora ibyo ushaka kuko ntuzasama ahubwo mbona mu kubutanga n'inyigisho kuko ubundi bu- ubusanzwe iyo tujya gutanga haba no ku bantu bakuru kujya gutanga buriya buryo bwo kuboneza urubyaro ni ukuvuga ngo tumwanza kumwereka ingaruka zo kuba umuntu yabyara ataruboneje haba kuri we haba ku bukungu bw'igihugu haba ku bukungu bwe no mu muryango none icyo gihe rero iyo nyigisho niyo iba ari ngombwa kuri ku- no kuri urwo rubyiruko kubereka ko igihe aboneje urubyaro igihe yirinze kuba yasama igihe kitaragera biba bifite ingaruka nziza kuri we n'ingaruka nziza ku gihugu Ah, none dogiteri umuntu aribaza ubu buryo bwari busanzwe buhabwa abantu ah, bashyingiranywe nabo babanje kubyumvikanaho kuko ari bakuru aba bana ko baba bakiri bato imyaka irindwi icumi nta ngaruka zihariye iyi miti ishobora kugira ku buzima bwabo ngo ku- ku- ku bijyanye n'ingaruka eh, kubera ko n'ubundi iriya miti murumva ni hari uburyo bwinshi hari uburyo burimo imiti hari uburyo burimo butabamo imiti cyane cyane nka ziriya za turiya dupira dushyira mu mu mura ariko nko ku bana cyane cyane yumva tuzakoresha imiti bivuze ngo iriya miti ntabwo kuvuga ngo umwana yawe yayifashe bizamugiraho ingaruka ntabwo nta ngaruka zihari n'uwo zabaho ni biterwa n'uko umubiri w'umuntu uteye ko iyo miti ntabwo umubiri imibiri yose yakira kimwe ariko nta ngaruka zaba ku bana ku buryo umuntu yavuga ngo ibi birabujijwe ku bana Ah, none dogiteri dusoza ah, ikibazo cy'abana baterwa inda mu rwanda gikomeje kwiyongera hakorwa iki kugira ngo icyo kibazo kirandurwe burundu icya mbere ni inyigisho yego inyigisho zihereye mu muryango nyarwanda tukigisha abana ababyeyi bakegera abana bakareba bakabereka ingaruka mbi z'ubusambanyi bakabereka uburyo bwo kwitwara ba- ndetse ba- uburere bwabo bakabukurikirana ku buryo umwana iyo nyigisho aba ayizi. haba mu muryango nyarwanda haba yaba izo nyigisho tuzitanga mu ishuri inzego zose zigakangurirwa kugira ngo zitange izo nyigisho icya kabiri cyatuma n'izo nda zigabanuka muzi ko hagiyeho amategeko hano ayo mategeko hana yagiyeho hari itegeko rihana umuntu wese waba washutse uwo mwana cyangwa wamuteye inda ibyo bintu birakorwa ikindi noneho hari no gushyira ingufu mu kureba abo bana nabo baterwa inda ese baziterwa bihereye he? baziterwa n'abandi abo bantu bamenyekana nabo bakaba bahanwa ku buryo bw'intangarugero icya gatatu rero ni ikintu numva rwose ni mwanabigize neza gutanga cyo kureba ese ririya tegeko rishaka kugira ngo abana bafate ziriya metode za family planning nabyo ku ruhande rumwe byafasha abo bana kudafata zanda zitateguwe murakoze cyane dogiteri Ah, Inshuti bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika turabashimiye cyane ko mwabanye natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi aho twaganiraga ku nsanganyamatsiko irebana n'umushinga w'itegeko wemerera abana bari ku myaka cumi n'umunani guhabwa serivisi zo kuboneza urubyaro twibaza ngo ese birakwiye ko abana bari ku myaka cumi n'umunani bahabwa serivisi zo kuboneza urubyaro nawe uduteze amatwi ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram cyangwa twitter ushobora no kutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani magana abiri mirongo itatu na kabiri turashimira cyane abatumirwa twabonye muri iki kiganiro barimo madame ntirenganya Emma Claudine turashimira mama pasiteri Clementine Wamahoro turashimira kandi n'umwe mu rubyiruko twari kumwe wanyigira Viviane njye mwumvaga kuri mikoro na Rije Memahawe nayo mfatanyije na mugenzi wanjye marie celeste ngizwe iki kiganiro gihagarariwe na Niyigena Roger ku buhanga bw'ibyuma ni Mizero Crispin naho ubutaha
abahungu bakunda abakobwa abakobwa bakunda abahungu ngo nanjye nakunze agahungu agahungu gafite imitoma karaza ngo gafite urukundo urukundo ntazabona ahandi ngo kandi gafite umutungo umutungo uzadutunga twembi iyo iyo ndacururuka ibiciro ndabimanura dusezerana no kubana inkono zirabura ndagakatira rero rero
y'urubyiruko mu kiganiro ejo
nundebe ngo uncire urubanza isi dutuye singira ikibanza dore uranyizeza ibitangaza kandi urandangaza Pero uwo uwo money oh Pero uwo uwo sorry oh Love no good is love no mood Love no mood is love to lose
ijwi rya amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda diane n'ahazuye twari twazindukanye ndabikebanure ndabipfuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro dusangira ijambo